turashimiye ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora aho muri hose mutwumva mwiriwe gute ikaze yo kuno mugoro mu makuru kuno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Nininahazo leta y'u Burundi yahaye ishirahamwe fomi rihingura ifumbire imisi cumi kugira ngo ribe ryatanguye gutanga ifumbire kuba yifuza bitagenze uko rigafutwa twe tugira tubahe dijuru ifumbire yose izoba yashitse yitegerezwa kuca abari mu muceri bavuga yuko hariho periyodi irenganye nayo ifumbire gushaka sana kimwe ibe kimaze ubu nibaza ko duca tubagira priorite nabo bariko baratera ibiharage duca tubagira priorite
uyu ni Gervin Ndirakobuca ni umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu c'u Burundi agabisha ishirahamwe FOMI ku mugabane wa Afrika muri Mali ingabo z'igihugu zishe abajihadiste bagera kuri mirongo itatu Ukraine isaba amakungu guhondagura Uburusiya no kubufatira ibindi bihano bikaze kandi vuba na vuba abanyetigreya bari mu nteko z'ishamwe mpuzamakungu zijeje gucungera umutekano barafise ubwoba bwo gutahuka muri etiyopiya idonido yano makuru yose duce ku masonga n'ayandi tubafitiye tutarinze turababwira n'ihandi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu reka amakuru yacu tuyahere ku vya ukraine n'uburusiya aho leta ya ukraine isaba amakungu gufatira ibihano uburusiya kandi vuba na vuba ibindi kuri ino nkuru turabibaza mugenzi wacu thomas kamirindi mu butumwa yatangaje kuri twitter minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa ukraine dimitro kuleba arashimira cyane ibihugu byafatiye ibihano uburusiya ariko nanone ati ingamba zirenzeho zirakenewe cyane kugira ngo putina areke kudutera muhondagure ubukungu bwe n'abambari be munyature cyane kandi aka kanya ejo kuwa kabiri perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yatangaje ko afungiye uburusiya amayira yose y'imari mu rwego mpuzamahanga ikigo ntaramakuru reuters cyo mu bwongereza kivuga ko uburusiya bushyinguye imari ingana n'amadolari arenga miliyari magana atandatu na mirongo itatu ku isi nyuma ya leta zunze ubumwe za amerika umuryango w'ubumwe bw'uburayi kanada ubwongereza ubudage australia n'ubuyapani nabo bashyizeho ibihano ku burusiya ku rwego rwa diplomasi minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken yaburijemo inama yagombaga kumuhuza na mugenzi we w'uburusiya sergei lavrov ejo kuwa kane bagombaga gutegura uko abakuru b'ibihugu byombi nabo bari kuzahura naho ku rwego rwa gisirikari perezida joe biden yategetse batayo y'abasirikare barenga magana umunani b'inyongera kujya mu karere ka baltic kagizwe n'ibihugu bya estonia letonia na lituania biri mu muryango wa otan kandi hafi y'uburusiya baherekejwe n'indege z'intambara z'ubwoko bwa f 35 umunani na kajugujugu z'intambara zirenga mirongo itatu kanada nayo yatangaje ko yohereje abasirikare magana ane na mirongo itandatu b'inyongera muri letoniya mu rwego rwa otan thomas kamirindi dosiye ya ukraine n'uburusiya irakwiye ku ijwi rya amerika kuri wezi itatu hakaburungu radiyo yacu voa akaburungu kome mwandikamwo uburusiya ukraine hanyuma amakuru yose ya ukraine n'uburusiya mugaca muyaronka abasivile cumi n'umunani barishwe igihe imodoka barimwo yaterwa igeze mu gice co mu buraruko bwa niger kigwiriyemwo abarwanyi bo mu mugwi wa kisilamu frederic nkundikije atubandanirize ino nkuru umushikiranji ajejwe intwaro yo hagati alkasum idatu yavuze ko ico gitero cabereye mu ntara tilaberi iri ku rubibi ya niger gisangiye na mali ku munsi wa mungu indatu yavuze ko cakozwe n'ababandi bataramenyekana bari ku mapikipiki yatangaje ko cumi na batatu mu basivile bishwe bava mu gisagara ca foniganda mu gihe batanu bava mu gisagara ca tizegoro abatetsi bo muri iyo ntara bavuga ko abasivile bama bishwe n'umurwi wa kisilamu ukorana n'umurwi w'iterabwoba al qaida kuva mu mwaka uheze iyo mirwi itanguye gukora ibitero muri niger mali na burkina faso
hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho ku mugabane wa afurika hano hari n'abicaye ku masonga nk'itangura abanyetigireya bari mu nteko z'ishirahamwe mpuzamakungu zijeje gucungera umutekano bafise ubwoba bwo gutahukanwa muri etiyopiya ubwo bwoba bushingiye kuki frederic nkundikije arabisigura babwiye itorokanizo ry'amakuru y'abanyamerika associated press ko ishirahamwe mpuzamakungu ritabitayeho muri iki gihe batinya ko bashobora gutahukanwa bagatabwa mu mvuto ibishikirizwa n'abo banya-ethiopia mu bwoko bw'abatireya bifatiye ku makuru yatangajwe avuga ko abasirikare hamwe n'abasivili ibihumbi n'ibihumbi bapfunzwe muri ethiopia inyuma yaho ingwano yadukiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hagati y'ingabo za ethiopia n'abarwanyi bo mu ntara ya tigreya abanyatigeya babiri bari mu nteko za onu zicungera umutekano babwiye itorokanizo ry'amakuru associated press ko bo hamwe n'abandi banya-tigreya amajana n'amajana bari mu bikorwa vyo gucungera umutekano mu ntara ya abyeye irimo amatati hagati ya sudani na sudani yo mu manuko barangije ikiringo cabo mu bikorwa vyo gucungera umutekano kandi ko vyitezwe ko batahukanwa muri etiyopiya bemeza ko ikambi y'inteko zicungera umutekano barimo muri iki gihe igenzurwa na etiyopiya kandi ko ata mukozi w'ishirahamwe mpuzamakungu ari kuriwe kwijamwo fredi hagati aho muri mali ingabo z'igihugu zishe abajihadiste hafi mirongo itatu ibindi kuri ino nkuru turabibaza mugenzi wacu thomas kamirindi mu itangazo ryashyize ahagaragara ibiro by'umugaba mukuru w'ingabo za mali bivuga ko imirwano yabereye mu turere twa segu mopti na bandiyagara hagati no hagati mu gihugu abasirikare ba leta bishe abaterabwoba cumi n'icyenda bashenye ibigo byabo cumi na bitanu bafashe kandi n'ibikoresho byinshi birimo telefone zigendanwa mirongo itatu na zirindwi moto mirongo itatu n'enye n'izindi moto cumi n'eshanu batwitse igisirikare cya mali gitangaza kandi ko indi mirwano yabereye mu karere ka tombuktu mu majyaruguru y'igihugu aho cyataye muri yombi abaterabwoba umunani gisobanura ko cyafatanije n'ingabo z'ibihugu by'uburayi zigize umutwe witwa takuba ugikora n'ubwo abanyaburayi bafashe icyemezo cyo kuwucyura kubera amakimbirane bafitanye n'ubutegetsi bwa mali hagati aho muri cad naho ingabo za leta zarwanye n'abajihadisite ba boko haram mu karere k'ikiyaga cya cad mu itangazo yashyize ahagaragara perezida mahamat idris debi itno avuga ko abasirikare be batanu baguye muri iyo mirwano
barakoze bagenzi bacu ku makuru agezeho hirya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya facebook yacu instagram na youtube ni vowa radiyo yacu mu kanya ni igice cya kabiri cy'ano makuru araza kwibanda ku bufatikanye butandukanye n'ay'inkino imbere yayo gufashanya hagati y'ibihugu n'amakungu tubanze tubanzirize mu gisata c'uburimyi mu burundi aho abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye z'ico gihugu bidogera ishirahamwe fomi rihingura ifumbire ko ritayironsa ku gihe kandi baba bararishe imbere muri iryo shirahamwe bo bisigura bavuga ko ababitura biyongereye ari naco gituma bacererwa bemereye ariko umushikiranganje w'intwari yo hagati yabagabishije kubugarira ko bagiye gukora ijoro n'umurango kugira ngo batunganirize abanyagihugu babashavuriye inkuru tubaza umenyesha amakuru wacu desire hatungimana i kigali mu rwanda muri kino gihe cy'irima ry'impeshi hari abanyagihugu batandukanye bo mu ntara nyinshi z'uburundi batarateragira kuko bakirindiriye ifumbire barishe mu ishyirahamwe fomi ariko n'ubu itarabashikira benshi bakabona ko bariko baracererwa bamenyesha ko bishobora kubagira ku nkiyukizi mbi na ryamwirima riheruka batimbuye kubera ikirere kitagenze neza aba ni bamwe muri abanyagihugu bashikiriza umubabaro wabo tuzimaze gatatu ntonda mbura amase nibadutabare barabe nuko batungukira amase hazeho umuryango w'iwanje kweri ndabona yuko bokwicwa n'inzara tumaze iminsi tuzakwirondera tugasanga hari dukeye ikaduherera ntidukwigwe canke naho tugatonda ugasanga ntayihari nk'uko ubibona mu iyi saha hari n'ubundi turarindiriye turabe yuko ihaviza turabona yuko umwavu w'iki gihugu ukwiriye byabaye akananira abahinzi ni ukuvuga barigeze kuduha uturo dukeyi twange ariko ubu rero bisa n'ibyahagaze kandi mubona impeshyi yacu kuvuga twege dutera ku matariki bahora dutangura gutera ku matariki icumi n'icumi n'umunani none urabona ubu tugeze ku itariki mirongo ibiri kandi nta cyizigiro dufite ko dusubira kuronka umwavu umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe fomi ntirampeba simo yamenyesheje ko ifumbire basabwa guhingura yavuye ku matoni ibihumbi mirongo ibiri n'indwi mu mwaka uheze ikaja ku matoni ibihumbi mirongo itatu n'indwi n'umwaka bati nicyo gituma hamwe hamwe bacerewe kubahiriza amasezerano bagiranye n'abarimyi ariko arahumuriza abarimyi ko igiye kubashikira vuba uravye umwaka uheze ukaraba n'ubu rongeyeko amatora ibihumbi icumi bisigura yuko komande itera iduga niko ndiko ndabisigura jewe ndiko ndaraba aho tugeze uyu munsi nkaraba naho twari tugeze mu mwaka uheze iyi tariki ndabona yuko umuntu yorema by'ukuri izi toni zaba ibihumbi icumi biburamo tuzaba twabirose mu nama n'abarongo y'intara zose z'u Burundi abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara n'abaserukira ishyirahamwe fomi bagiranye kuri uno wa gatatu bujumbura n'umushikiranganji Gervain Ndirakobuca w'intwara yo hagati mu gihugu yasabye abarongo y'ishyirahamwe fomi ko mu minsi icumi ifumbire yo bashikiriye beneyo aha rero muri fomi basabye ngo tubahe iminsi cumi n'itanu baba barashikanye ifumbire mugabo natwe tubafise iyo menasi y'abenegihugu babona yuko ibihe bibajanye fomi mu mwasabye iminsi cumi n'itanu tube tugire tubahe dijuru ifumbire yose ivyo biyashitse yitegerezwa kuja abari mu muceri bavuga yuko hariho periyodi irenganye nayo ifumbire gushaka atana kintu ki- ibe kimaze abo nibaza ko uh, duca tubagira priorite nabo bariko baratera ibiharage duca tubagira priorite ntitwirabe turaba abenegihugu bajyanye n'abo turaba umushikiranganji Gervain Ndirakobuca yasavye abarongoye intwaro kuba hafi y'abanyagihugu kugira abamaze kuronka iyo fumbire bayikoresha ico yagenewe mubabwire abenegihugu uwaronse imifuko itatu yari yasabye itanu ni ukumurasira ko iyo izoboneka kuko bashobora kwibaza bati iyo izoboneka agaca atera ifumbire ayoyembya ntakurikije rinorome aho naho mu gukoresha bamwe bajejwe uburimyi n'ubworozi ku mitumba mu mazone bakabikurikirana n'abenegihugu abakuru b'imitumba mubabwire basigurire abenegihugu ko iyo fumbire turiko dukora hasi hejuru kugira iyo fumbire nayo nyene abatashoboye kuronka iyo yindi igira kabiri bazokoresha mu mu kubagara bazokoresha mu bintu bikurikira ko nayo nyene bazoyironka mugabo bareke abandi nabo batararonka iyo gutera bashobore gutera iryo shirahamwe fomi leta y'u Burundi ifisemwo imitahe niryo ryonyene rironsa ifumbire y'ikizungu abarimyi mu Burundi mu gihe iyo fumbire yahora iva mu mahanga Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika Desire Hatungimana urakoze ivyumviro vyanyu ku kibazo c'ifumbire mu Burundi turabirindire kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu abakuru b'ibihugu bitanu vya afurika birimwo n'ivyo mu karere k'ibiyaga bigari batanguje ku mugaragaro amahimiriza mpuzamakungu yo kwegeranya imfashanyo ingana na miliyari cumi n'umunani z'amadolari ya amerika yo kurwanya sida igituntu na malariya urugamba rwo kurwanya izo ndwara rwadindijwe cane n'ikiza ca covid ya cumi n'icenda inkuru irambuye n'umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima yadukurikiraniye inama yavugiwemo ibi vyose ni ubukangurambaga bwatangijwe n'abakuru b'ibihugu by'u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo kenya senegali na afurika y'epfo mu nama mpuzamahanga yiga ku buzima yakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga perezida paul kagame w'u rwanda yashimye umuryango global fund ku bufatanye bw'igihe kirekire ufitanye n'u rwanda ndetse n'umugabane wose w'afurika avuga ko mu myaka makumyabiri uyu muryango umaze hatewe intambwe igaragara mu kurwanya sida igituntu na malariya ariko kandi icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyahungabanyije inzego z'ubuzima z'ibihugu ibyo bikaba byaratumye amikoro yakoreshwaga mu kurwanya izo ndwara ajyanwa mu guhangana na covid cumi n'icyenda ibiku bwa perezida kagame byatumye umurego mu kurwanya izo ndwara eshatu ugabanuka yewe hari n'aho ibyari bimaze kugerwaho byasubiye inyuma umukuru w'u rwanda agasanga kugira ngo ibintu bisubire mu buryo bisaba kongera amafaranga ashorwa mu nzego z'ubuzima hagamijwe kuzongerera ingufu no kuzubakira ubudahangarwa imbere y'ibyorezo nk'ibyo umunyarwanda donald kaberuka ukuriye inama y'ubutegetsi y'ikigega global fund yashimiye abakuru b'ibihugu bitanu ku ruhare rwabo mu gufasha gutangiza ubukangurambaga nk'ubwo bukozwe ku nshuro ya karindwi ku bwa bwana kaberuka ubwitabire bwabo buragaragaza umuhate bafite mu kuyobora urugamba rwo kurwanya izo ndwara eshatu mu bihugu byabo kandi birerekana ubufatanye buhamye umugabane wa afurika ufitanye n'umuryango global fund global fund isobanura ko izi miliyari cumi n'umunani z'amadolari y'amerika mu gihe zaba zibonetse zafasha mu gusubiza ku murongo urugamba rwo kurwanya sida igituntu na malariya kwihutisha ishyirwa mu ngiro ry'intego eshatu za gahunda y'iterambere rirambye sdgs mu bijyanye n'ubuzima arizo ubuzima bwiza n'imibereho myiza kuri bose ubuvuzi kuri bose no kubaka ubushobozi mu guhangana n'ibyorezo mu mibare uyu muryango ugaragaza ko iyo nkunga izafasha mu kurokora ubuzima bw'abasaga miliyoni makumyabiri mu isi hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ine n'uw'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itandatu binyuze mu kugabanya urugero rw'abapfa bazize sida malariya n'igituntu ku rwego rwa mirongo itandatu na kane ku ijana bitarenzemo ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itandatu bwana peter sands umuyobozi mukuru wa global fund akavuga ko mu bihe nk'ibi isi ihanganye n'ingaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda nta yandi mahitamo ahari uretse kongera inkunga yo kurwanya izo ndwara zindi uko ari eshatu cyangwa se gutakaza icyizere cyariho cyo guhashya burundu izo ndwara bitarenzemo ibihumbi bibiri na mirongo itatu kubw'uyu muyobozi iyi nkunga ni ingenzi mu kurandura burundu sida igituntu na malariya yewe no mu guhashya covid cumi n'icyenda no gukura abatuye isi mu byago byo kongera kwandura indwara z'ibyorezo mu bihe bizaza biteganyijwe ko perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika ariho uzayobora inama izaganirirwamo ibijyanye no kongera amafaranga agenewe guhangana n'izo ndwara eshatu muri uyu mwaka
ay'ubufatikanye tuyabandanirize mu gisata c'impunzi mu rwanda aho leta y'ico gihugu ihamagarira abarundi bahahungiye n'abandi batandukanye kwitabira amabanki atandukanye kugira ngo baronswe imfashanyo ibindi turabibaza umenyesha amakuru wacu i kigali mu rwanda pierre claver niyo nkuru bamwe mu basaza n'abagendana ubumuga ndetse n'abafite indwara zidakira bo muri inkambi ya murongwe iri muri segiteri ya mutambara teritwari ya fizi barashima uburyo ishyirahamwe rya seri riri gusanura amazu yabo yarashaje kuko bavigwaga uko imvura yagwaga manirambona yohana aba muri buroke ya cumi na gatanu ari mu bagendana ubumuga bagiriwe amahirwe yo kubakirwa inzu twe twubakiwe inzu z'ibiti muri bibiri na cumi n'indwi kugeza n'ubu na bugingo twari dufise ingorane zo kurara ahavigwa buhema bwatugurukiye ko ibiti byacikaguritse byaraboze hasi imishinge twara tunyagirwa twicwa n'imbeho ariko no kuri hasi ubu yatugiriye neza ku buryo yatwubakiye inzu kandi twashimye ko yatangiriye mu migwi y'abantu batishoboye twebwe turi muri babandi bita abapepesi b'abatama barenze imyaka bakwije mirongo itandatu mariya karahanyuze ni umukecuru kandi agendana indwara zidakira nawe ari mu bagiriwe amahirwe yo kubakirwa inzu y'amatafari adatwitse isakaje ihema jewe ndashimye ibyiza aseri yadukoreye uburyo twavirwa n'inzu inzu zari zatubomokeye ko inzu twari twubatse tugishika none na bugingo n'uno munsi twavirwa twarara duhagaze n'abana mugabo naho badukoreye badukoreye icyo gikorwa twebwe ibimuga n'abarwaye indwara zidakira mugabo hariho n'abandi bamerewe nabi banawe nyine bashaka kubakirwa sinarinze emanuelle batazira gasongo aba muri buroke ya cumi na gatandatu kubera kwicara avigwa uko imvura iguye yahisemo gusakaza inzu ye amasashi hanyuma ashyira ibyatsi hejuru tuvangira ngaha inzu baduhezo amasitiri baduhaye n'inzu twubatse zose zarasambutse nageze uburyo bwose nkuko nsoboye ndagura udusasi mu isoko ndubaka inzu byose byasoga ndabonye nyigize umuryango wanjye hagati yaho rero niba kubaka abatishoboye twese ntamwishoboye arimwo natwe batwubakire nk'abandi tumaze kutwubakira ahi muri uhongwe nyuma dusonza nyuma turima tumenye twirondera mugabo turi mu nzu ikomeye kinyamukuzi nasaba cyari cyo kutwubakira nk'abandi bakaduha amahema tusigaye turaduhagaze imvura iguye dushyira ku bwatsi ubwatsi nabwo nyine nta nicyo bukimaze ntacyo bufasha nubwo hari igice kimwe cy'impunzi kirimo abagendana ubumuga n'abasaza bari gusanurirwa amazu hari izindi impunzi zigaragaza yuko nazo amazu yazo ashaje kandi ava uko imvura iguye turifuza yuko butwubakira twese ubu turafise ikibazo cy'amazu agira bomoke abana barara baravigwa amakaye aravigwa ntitugire aho tubaryamika ndahanzwe n'ikibazo cyane cy'abana ahantu baryama n'ibiti byaraboze inzu bucitubomokerako abandi tubona bari ko barabubakira amazu y'amatafari bakabasakarira n'amabashi ariko twebwe abantu bavuga ngo turakome ntidukomeye turi bimuga ku ibashe mwashyize ko umurefije wese ko atamaguru n'amaboko agira mu by'ukuri icyo twosaba hasi niko dufasha ikatwubakira twese nta mupebesi kuko twese turabarefije kigira kabiri nkajye iyi nzu yanjye imaze imyaka ibiri yarabomotse narahize yuko hari iyindi bashe narabuze n'ubu ndasembereye aho ndi nsembereye ku babanyi haseri binyujije mu ishyirahamwe rya ard bari kubaka amazu mirongo ine ndetse no gusanura mirongo itatu n'arindwi y'impunzi zigendana ubumuga ndetse n'abasaza hamwe n'abafite indwara zidakira bo mu nkambi ya murongwe gusa haseri ibwira izindi mpunzi ko nta bushobozi irabona bwo kongera kubakira impunzi zose zo muri iyi nkambi ya murongwe irimo abarundi barenga ibihumbi umunani si mu nkambi ya murongwe honyine impunzi zifite ikibazo cyo kuba mu mashitingi ashaje ibi bibazo bivugwa no mu nkambi ya rusenda iri muri kivu y'epfo vedase ngabo ku bwaradiye ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu y'epfo vedasite ngabo urakoze kuri iyo nkuru y'abasaba kubakirwa amazu mwebwe mwariko muratwumviriza mudutunge mutuburane ivyuma ntibisezerana mwumvise ko nari nabemereye inkuru ya pierre claver niyo nkuru atubwira kuri leta y'u rwanda ihamagarira impunzi z'abarundi kwitabira amabanki atandukanye kugira ngo baronswe imfashanyo ariko iyo nkuru ntiyashoboye kuboneka ico bikoze murashobora kwisanga kuri wezitata akaburungu radio yacu voa akaburungu com u rwanda ayo mafaranga ruhamagarira impunzi kuja kurondera ni amafaranga agera ku miliyari icumi y'amanyarwanda aherutse gutangwa ni banki y'isi yose kugira ngo imibereho yisununure ku mpuzi n'abanyarwanda ba hafi y'amakambi muradutunga rero ko mutayumvise mwije tumira amate gato hama duce tuja mu gisata c'inkino na siporo
abagore bagize ikipe y'igihugu cy'amerika bahembwaga make kurusha abo mu ikipe y'igihugu y'abagabo bari bamaze imyaka irenga itandatu baharanira thomas kamirinzi bandanya ugende kutubwira ibya ekipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'abagore yatsinze urugamba rwo guhembwa umushahara ungana n'uw'abasaza babo bo muri ekipe n'uw'abasaza wabo bo muri ekipe y'abagabo abagore bagize ikipe y'igihugu cy'amerika bahembwaga make kurusha abo mu ikipe y'igihugu y'abagabo bari bamaze imyaka irenga itandatu baharanira guhembwa kimwe nabo byabanje kunanirana noneho mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda bitura ubutabera byarakururanye mu nkiko kugeraho noneho ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu us soccer federation ussf mu magambo magufi ryemeye kumvikana nabo ejo impande zombi zatangaje ko zumvikanye ko guhera ubu bose bazajya bahembwa umushahara ungana mu itangazo rimwe bashyize ahagaragara bavuga ko bumvikanye ko bahagaritse imanza zose ussf imaze kwemera guha abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'abagore icyo twakwita nk'impozamarira zingana n'amadolari miliyoni makumyabiri n'enye ikibazo kirangiye kubera ko ussf yabonye mu kwa gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri umuyobozi mukuru w'umugore cindy parlocon nawe wahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru mu ikipe y'igihugu kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu kugera mu bihumbi bibiri na gatandatu abamubanjirije bose b'abagabo bavugaga ko abagore badafite ingufu n'inshingano zingana n'iz'abagabo bityo rero ko badashobora guhembwa umushahara ungana icyamamare megan rapino kapiteni w'ikipe y'igihugu y'abagore yatangarije ikigo ntaramakuru ap ati ibi byose twabikoreye abatugwa mu ntege kuba tuzagenda tugasiga bimeze neza kurusha uko twabisanze ni ishema nta butabera bwaba buhari tunaniwe gukora ku buryo bitazongera ukundi ku rutonde rwa fifa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore ku rwego rw'igihugu ya leta zunze ubumwe za amerika niyo ya mbere ku isi mu rwego rw'abagore ifite insinzi nyinshi mu rwego rw'abagore nyine mu mupira w'amaguru kurusha ibindi bihugu byose ibikombe bine by'isi igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda imidari ya zahabu ine mu mikino ya olympic igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatandatu ibihumbi bibiri na kane ibihumbi bibiri n'umunani n'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ibikombe umunani bya concacaf igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri na kabiri ibihumbi bibiri na gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na kane n'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani konkakafu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa amerika ya ruguru iyo hagati no mu birwa bya karayiba ni rimwe mu mashami atandatu ya fifa ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore ya leta zunze ubumwe za amerika yatwaye kandi ibikombe bitandatu byitwa algarve cap ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri na gatatu ibihumbi bibiri na kane ibihumbi bibiri na gatanu ibihumbi bibiri na karindwi ibihumbi bibiri n'umunani ibihumbi bibiri na cumi ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu algarve cup yiswe mini fifa women's world cup bishatse nko kuvuga agakombe gato k'isi ka fifa k'abagore ku rwego rw'isi iri rushanwa riba buri mwaka rihuza amakipe akomeye y'ibihugu y'abagore ku rwego rw'isi ikipe y'abagabo y'igihugu ya leta zunze ubumwe za amerika basaza babo yo nta gikombe na kimwe mu marushanwa ya fifa iratwara ariko bakaba aribo bahembwa menshi mu mishahara mu macumbi n'ingendo iyo bari mu marushanwa no mu bindi byinshi bitandukanye ikipe z'igihugu zikenera fifa nayo burya isumbanya cyane amafaranga iha amakipe y'abagabo n'ay'abagore urugero mu bihumbi bibiri na cumi na kane ikipe y'abagabo y'ubudage yatwaye igikombe cy'isi fifa iyiha amadolari miliyoni mirongo itatu n'eshanu mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ikipe y'abagabo y'ubufaransa yatwaye igikombe cy'isi fifa iyihemba amadolari miliyoni mirongo itatu n'umunani yose hamwe uko ari amadolari miliyoni mirongo irindwi n'eshatu aruta inshuro zirenga cumi n'ebyiri miliyoni esheshatu zonyine gusa fifa yahaye ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore y'igihugu ya leta zunze ubumwe za amerika imaze gutwara ibikombe by'isi ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda thomas kamirindi urakoze jean claude munyandinda i kigali mu rwanda tour du rwanda igezehe
ibirometero ijana na makumyabiri na bine na metero magana atatu niyo ndeshyo y'urugendo abasiganwa bakoze mu ntera ya kigali gicumbi kuri wa gatatu bahagurutse ku kimironko isaa tatu za mu gitondo berekeza kigali parents bagana ku cyanya cyahariwe inganda bakomeza zindiro kibagabaga kagugu gasanze nyacyonga karuruma nyabugogo giti cy'inyoni shyorongi rurindo nyirangarama kuri base basoreza mu mujyi wa byumba mu karere ka gicumbi mbere yo kwinjira muri uyu mujyi nk'uko bisanzwe abasiganwa bahuye n'ikizamini cyo guterera umusozi wa cyungo ariho bakunda kwita ku itetero aka gapando kari ku rutonde rw'ahantu ubuhaname bukabije kurusha ubundi muri turu du rwanda mu cyiciro bita asansiyo or kategori mu rurimi rw'igifaransa muri aka gaterera abakinnyi b'abanyarwanda samuel niyonkuru na samuel mugisha bari mu itsinda riri imbere ndetse banafite icyizere ko umwana w'u rwanda agiye kwandika amateka yo kwegukana etape muri turu du rwanda kuva yazamurwa igashyirwa ku cyiciro cya kabiri n'igice kimwe ibintu byaje guhindura isura hasigaye ibirometero bibiri gusa ngo agace ka kigali gicumbi karangire ubwo umukinnyi w'umunyafurika y'epfo meni kenti wo mu ikipe ya protaci yavumbukaga anyaruka nk'umurabyo ashoreranye na moyize mugisha umusangirangendo we bakinana muri ikipe yo muri afurika y'epfo meni kenti yakomeje kunyonga adakuraho ikirenge agera ku murongo usoza ari uwa mbere yegukana etape akoresheje amasaha atatu iminota cumi n'irindwi n'amasegonda mirongo ine yavuze ko kwegukana agace ka turu du rwanda ari umunezero mwinshi kuri we n'ubwo atarabyiteze yewe ubundi ntabwo menyereye kwitwara neza nkaba uwa mbere hari hashize igihe kinini ntegukana insinzi navuga ko iri siganwa rya turu du rwanda riri mu marushanwa akomeye nashoboye kwitabira gahunda yanjye rero yari iyo gufasha bagenzi banjye dukinana muri porotace tukareba ko twakwitwara neza ariko nagezeho ndareba ndavuga ntariko uzi ko n'ibindi bishoboka nuko nyine basi ndakomeza umuvuduko wanjye ndawongera fatiraho mba ndabacitse nisanga ku mwanya wa mbere etape rero ngiyi ndayegukanye niyo mpamvu ubona nishimye cyane uwabaye wa kabiri ni anatori budiak umunya ukraine ukinira ikipe ya terenganu poligoni yo muri malaysia akaba yarushijwe n'uwa mbere amasegonda abiri ku mwanya wa gatatu haje alan boiro umufaransa ukinira ikipe ya bnb hotels yo mu bufaransa uwa kane aba eyob metkel umunya eritreya wo muri terenganu poligoni yo muri malaysia umunyarwanda eric muhoza wo mu ikipe y'igihugu timu rwanda yabaye wa gatanu asigwa n'uwa mbere amasegonda atatu ku giteranyo rusange umufaransa axel laurence wo mu ikipe ya bnb hotels yo mu bufaransa niwe wambaye umwenda w'umuhondo akaba amaze gukoresha amasaha icumi iminota mirongo ine n'itanu n'amasegonda umunani mu rugendo rw'ibirometero magana ane na mirongo itatu na bibiri na metero magana atanu akurikiwe n'umunya esipanye angel luis madrazo ukinira burgos bh yo muri esipanye arusha amasegonda icumi umunyarwanda ugaragara ku mwanya wa hafi kugeza ubu ni eric muhoza wa timu rwanda akaba ari uwa cumi na batatu ku mwitangirizwa w'umunota umwe n'amasegonda mirongo ine n'atandatu inyuma y'uwa mbere jonathan valencia restrepo umunyakolombiya wari wararanye umwenda w'umuhondo ari ku mwanya wa mirongo itanu na kane ku giteranyo rusange kuko ku ntera ya kigali gicumbi yabayeho mirongo irindwi na gatanu turu du rwanda y'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri irimo kugamburuza abakinnyi urusorongo kuko bagenda bava mu isiganwa uko bukeye uko bwije ku bakinnyi mirongo cyenda na batanu batangiye hasigayemo mirongo irindwi n'icyenda usibye abavuyemo bitewe no kwandura icyorezo cya virusi ya korona harimo n'abakuyemo akabo karenge kubera imbaraga nke muri bo twavuga abo mu ikipe ya gtb bike zone yo muri tayilande abakinnyi bayo uko ari batanu bamaze kumanika amaboko abo basore basezeye intege zimaze bamaze kubabana inteja ni saharat simon suryakit jarnwat ware witawat na tisamasanti na kalaitong wanawat kuri uyu wa kane harakinwa agace ka gatanu k'iri siganwa turu du rwanda abakinnyi barahaguruka i muhanga isaa tatu za mu gitondo berekeza i musanze banyuze ku giti cy'inyoni mu rugendo rw'ibirometero ijana na makumyabiri na bine na metero magana arindwi yari claude munyandinda i kigali urakoze claude munyandi ndari ngaha duce dusozera amakuru na lidiane nahazwe nadia taha na ingenieur jo muhinga bw'ibyuma mwakoze edi rwema yaraduhagarikiye ari iwe nawe nyine yakoze kubana natwe twemye ku izina rya bagenzi bacu tubifurije